Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Saawudii Arabiyaa keessa jiran rakkoo hamaaf saaxilamuu isaanii dubbatu. Garii hidhaa keessatti kan rakkataa jiran ta'uu fi warri to'annaa jalan galfameen iyyuu bakka tokkoo bakka biraatti socho'uudhaaf kan rakkataa jiran ta'uu ibsan godaantota achi jiraatan keessaa. Embaasiin Itoophiyaa Riyaad jirus rakkoo godaantota lammiilee Itoophiyaa kana ilaalchisee deebii kennee jira. Baqattoota keessaa Boonsaa Ahmed ibsa jaallanneef kenneen jalqabna.
guddaadha baay'ee akka gadi baanee hin qalbiqabnee jirra hogguu gadi baanee millasaatuma osuma seera qabnu deemuudha bishaan bishaanii akka waraabbanne waa bitannee hin ballu hogguu bakkeettuma argan achumaan ni qabanii achumaan bakka basmaan geessanii achi geessifannee basfannee basfannee deebina addaa nama beekasa guyyaatti sadi bakka jira akka qabame.
Ati achi jiraachuudhaaf seeraan eeyyama qabdaa?
Ani eeyyama qaba ani eeyyama qaba biyya.
Maaliif si qaburee?
wallahi hojii jarri bitu qabaluun Itoophiyummaadhumaan maal Itoophiyaadha osoo jedhan asumaan nu qorsiisani makiina. Osuma konkolaachisaa taanu makiinaa dhaabaa jiru jedhanii makiinaa keessaa nu fuudhanii nu geessu galgalan deebina ammas boromtuu logguu dalagaadhaa baanu dalagaa deemuudhaaf deemnu karaatti nu qabanii nu geessu.
Lammiiwwan Itoophiyaa duwwaa moo warra kaanis akkasuma qabu?
Itoophiyaa marra irratti xiyyeeffatameetuma qabamu. Kan Afrikaa kaan yoo seeran qabne dinqata yoo qaban malee kan qabamu Itoophiyaa qabdi. Sababii nu qabamnu qofa isaa beekuu hin dandeenye miti.
Sababii isaan beektan?
Hin beeknu. Maali akka kana aadaa wal cunquuni nuti achi dhaynaa achi deebinaa achi dhaynaa achi deebinaa maali akkanatti afaanuu beekanii nu cinqisanii jennaan nuti rakkanne akkam goona ajajamnitti darbanii jiran.
Akkamitti jireenya jiraattu reeyoo gadi baatanii qabamuudha ta'e?
Wallaahi ofirraa jijjiirree boosaatti jijjiirrannee akkanumatti olumaa gadi jennee jijjiiraatarra malee galaadhanii yookaan kutanee nutti himanii ogguu dhayne achii nu deebisanii amma kunuu makiinaarraa achii dhufnee maneegaa dhayne bakkafnee dhufnee makiinaarraa ogguu buunu kan biraa immoo nu qabee nu beektu.
Waggaa meeqa jiraattan isin achi?
Wallaahi baay'een jiraatti gara waggaa kudha wayiiti.
Waan akkasii argitanii hin beektan?
Akka waan akkanaa arginee hin beeknu. wanna akkanaa nutti galiin akkanaa nutti galee hin beeku.
Gara embaasiifaatti hin iyyanne?
Embaasiitti iyyinus waa tokko hin fayyadu waan bu'aa argamsiisu tokko hin qabu. Embaasii durattuu namni qabamee jira duraan embaasiidhuma dhaqee embaasii durattis qabamee hidhamee jira.
Warri Finfinneetti deebi'aa jiran horee eessaati?
Warri Finfinneetti deebi'aa inuma fe'anii jedhanii nuti ayinnee waan arginu hin qabnu hin deemaadha jedhanii yeroo tokko tokko inuma fe'amu. nuti warri alaa seera qabnu akkanumatti dhayneetuma dhaynee jalaa oollaa warri seera hin qabnes sana keessa yoo qabame hidhaa seenaa hidhaatti akkanni gara rabaaru wallaahee rabbuun malee namni beeku jiru.
Firoota qabamaffaa qabduusin?
Yeroo firee ijoollee godinaa keenyaa jiran ijoolleen kan achitti dhaqanii jiran ijoolleen ministiru ijoolleenis saafni keenya riyaal keenya kan wajjin mootin tures hidhaa jiru.
Maal haasa'u waa'ee mana hidhaa sana keessaa?
wallahi wanni mana hidhaa keessaa saatiin keeduma haa ta'u yookiin baay'ee jira jedhanii mukayyoo fuulurraa cufaa dhabanii nu gubbaa keessa jira jedhanii bishaan hammaamaa dhufna jedhanii waa itti haa ta'u isaan ho'uus ni jira jedhanii baay'ee hojii ho'uu jira jedhanii.
Lakkoofsaan baay'eedha jedhu.
Lakkoofsaan baay'eedha jedhu mana tokko keessatti gara nama dhibba afurii nama dhibba sadiitu hidhamanii jira jedhanii waan akkasiiti.
Egaa amma carraan keessan kara fuulduraa maal ta'are?
Carraa keenya kana rakkoo beekama waan inni ta'u waan nutti as deemu rakkoo beekama malee dubbiin baay'ee sodaachisaadha. Nurraa xiqqoo laaffata jennaa ittuma jabaataa deemaas.
Dhimma kana laalchisee Saawud Arabiyaatti ambaasaaddara Itoophiyaa akka ta'an obbo Leencoo Baatii haasofsiiseen ture akkas jedhan.
Dhugaadha biyya kana Saawud Arabiyaa lammii Itoophiyaa hedduutu jira. Biyyi kun biyya gartee amantiin Islaamaa irraa burqe waan ta'eef hajji biyya kana dhufu. namni biraas akkasumas dirqama amantiidhaaf umraadhaaf ni dhufu. Namoonni garagariin ammoo ziyyaaraa fi yookaan ammoo daawwannaa dhufu. Namni hedduun ammoo hojiidhaaf warq fargit hayyama hojii argatanii biyya kana dhufu. Kun ammoo waggootii shanan jahan dabre haala siyaasaa Itoophiyaa rakkoo keessa turerraa kan ka'e namoonni baay'een bahaaraan dhufu jechuudha 2018 dura jijjiiramni hin dhufin dura ammas hanga tokko nima dhufa garuu amma kunuunfamee miti. Kana keessaa namoonni garii gariin as dhufan biyyatti otoo hin deebi'in yeroon hayyamamee dabree waraqaa teessumaa biyya kanaan qabne jira. Kun ammoo warri waraqaa hayyamaa qaban bakkiitii kattiintollee yookaan ammoo mindaa gahaa argachuu dhabuurraa yookaan ammoo keessaa dubartii yoo taate haalli hamaan adda addaa irra waan ga'uuf ispoonsara yookaan ammoo nama san fide jalaa baduu ni jira jechuudha. Yoo nama san jalaa badan namni fide sun dhaqee poolisitti himaa waraqaan iqaamaanis hinaaramuumu jechuudha. Kun ammoo warri baharaan dhufe seera ala dhufu iqaamaan hin qabani jechuudha. Itti dabalee ammoo Saawudiin ni gusamu biyya kana bulchu poolisii saawudaayizeeshin biyya kana akka uummanni Saawudii sun hojjetu jedhee lafa kaa'een hojjeta alaa xiqqeessutu jira. Sababa kanarraa kan ka'e namoonni keenya baay'een hidhamanii jiru. Haalli hin barbaachisne qabaan hedduu ulfaataa ta'e irra gahaa jira. Mana hidhaa diportteeshin seentarii tokkotti nama baay'eetu hidhamee jira achirratti. Biitii kunis baay'ee oomuti. Qilleensi hedduu hedduu hedduu hamaadha. Kanaafuu nyaannis hundi adda addaas wayaanis dhimma qaba. Mana hidhaa gara saddeetiitu jira. Namoota kana bakka jarri jiranitti dhaqnee galmeessinee bakka jarri irraa dhufan barreessinee telefoon warra isaanii barbaannee biseefaasii qopheessinee fi warra eerlaayinsii hojii dubbannee biyyatti galchuudhaaf baay'ee hojjennee jechuudha. Jara nama kuma afurtamii lama galchinu jedhama. Achiin booda ammoo torbaan torbaaniin amma nama kuma galchaa jirra. baay'ee fudhata achirraan ammoo ijoollee baay'ee asirratti namoonni detention center yookiin lafa namoota ittidhan kana keessa jiran amma meeqa ta'etti tilmaamtu.
amma namni walumaa galatti manadhaa jiru detention center jiru gara kuma jaatamaati amma erga filaayitii nama kuma tokko tokko torbaaniin fuunu kana hedduu dubartiin ijoollee qaban akkasumas ammoo dubartiin ulfaa dararama irra waan jiraniif ammaan kana ijoolleedhaaf dubartii qofa galchaa jira jechuudha. Ingilis ta'ee. Isa biraa ammoo seera aviyeeshinii addunyaatti filaayitii tokko keessatti ijoolleen waggaa lamaa gadi ta'an digdamii shan ol hin hayyamamu. Kanas akkuma goone goone laayinsiin keenya waan ta'eef kanas waan goonutu jira jechuudha. Mootummaan kun waan inni danda'u hunda godhaa jira. Achirraan ammoo namni as qofa irraa galaa hin jiru yeman irraa galaa jira beeruut irraa galaa jira bakka adda addaa irraa galaa jira kanaaf haala hedduu rakkisaa ta'e wanti an biyya sana ergameef inni guddaan tokko lammiilee kanaaf tumsaa ta'uu fi hojjetaa jira kabiraa ammoo sababa adda addaatiin biyya kanatti dhufanii iqaamaan galaa bade bara dheeraa dhokataa dhokataa hojjetantu jira biyya kanatti iqaamaa haaromsuudhaaf nama tokko gara riyaala dhibba torbaatiif torbaatama gaafata kun gara doolaraa dhibba lamaa jechuudha ji'aan Ijoolleedhaaf ammoo riyaala dhibba afur kafalan jechuudha. Si'a ji'aan namni ijoollee afurii shan qabu waggaa afurii shan iqaamaa hin qabne dhokatee jiraatu amma gaafa ba'u riyaala kuma dhibbaa ol kafalutu isarra jira jechuudha. Horii haganaa kafaluu hin danda'ani yoo ka kafalan ta'etti waan haga ammaa biyya kanatti hojjetan hunda eerpoortiitti kennanii deemu jechuudha. Kanaaf mirataa yookaan dhiifama akka godhuuf gaafanne nugusichi mirataa godhee jira. Rakkoo jirutu lammii keenya hedduu karaa irratti qaba waan jiraniif namni sodaadhaaf dhufee sillaasitti galmaa'ee waraqaa fudhatee biseefaasii qopheessineeti akka galu qabaan kun dhaabachuu qaba. Qabaan kun yoo dhaabatee namni sodaa tokko malee as dhufee galmaa achirraan ammoo rikardii isaaniirra waan jirutu jira. Garigariin dubartii mana hojiitiin yoo baddu garigariin waan hin taaneef poolisitti yaada manaa xiyyaadhaan bitee ijoollee akkana goote yookiin waan akkana na jalaa fudhatte kun hundi rikardiirra jira. Kanaafuu eksit viizaan argatan jechuudha.
Embaasii dhannee embaasiin nun gargaarree numaayyuu achi dhaqee kan qabamee hidhame faatuyyuu jiraa jedhu.
Kana riippoortarii as ergaati guyyaa hojii as dhaabatee alaalu waan hojjennu raajii hojjetaa jira. Afaan inni barbaadeen hin gargaaramne hin jiru kun deebiillee hin qabu olola kijibaadha waan hojjennu waan beeknuuf.
Dhumarratti namoota lafa hidhaa keessa jiranis haa ta'uu magaala keessa dhokotanii jiraniif wanti himtan maal?
Tokkoffaa nama hammanaa galchuun hojii salphaa miti jechuudha. Nuti amma dipoorteeshin seenterii bulla gara nama soddomaa itti bobbaafne asitti olkilaa keenya riyaaditti mana hidhaa torbaa saddeet jiran kanatti obsaa jechuun ulfaataadha mana hidhaa san dhaqee argee jira oowwa argee jira haala dubartii ijoollee argee jira hedduu rakkisaadha. Kanaaf filaayitiin kunis dabalamee nama kana caalaa aga fuunu irratti hojjetaa jira jechuudha. Hedduu nu dhukkubsaa nutu arga imimmaan keenya fixannee gara biraa baana jechuudha nus nama argitee uummata kana keessaa baanee akka halkanii biyyaa irratti hojjetaa jiru akka beekan dubbatu barbaada akka biraa mootummaa saa'udii qabaa kana akka hojjeessu lammii keenya gartee mirga isaanii addunyaadhaan lafa kaahame akka eegu halkanii guyyaa foreign ministeerii isaanii wajjin wal mormaa jirra jechuudha dhiyooma kanaawu muummichi keenya abbichuu ahmed bilbilee kanas taasee jira jechuudha qabaa namoota keenya kanaan hariiroon biyya keenyaaf isaan gidduu jiru hedduu rakkoo keessa seenaa jira mootummaa kan wajjin halkanii biyya moromaadhaa fi himannaa irra jirra jechuudha.
Ambaasaaddar Leencoo Baati deebiin laattaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomeetus.